father plenty money for my backyard plenty money for my house yo no recession for where you dey olúwa visit me i dey wait yo àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàyọ̀ káyọ̀ o baba bless me o i no go stingy o try me make you see. i no go waste am money money ego ego I go. we add I don't want to steal, oh, jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀, àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀, ó pọ̀ o. Have mercy on me and eh, give me good life. It last me peace of mind. Every day as I dey grind, make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, oh.

member for Banjul South. Thank you very much, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I would first of all like to thank the committee clerks of this August House for the great work that they have done by spending the whole night in this August Assembly preparing a report for us I thank you, clerks of the National Assembly. Honorable Speaker, I think looking at the Honorable Minister's statement and looking at the budget, I think that our government does not love this country. They do not have the feeling to nurture our children in this country. Honorable Speaker, six billion dollars in salaries alone, not in administrative cost. Honorable Speaker, and we say we are a poor country. Honorable Speaker, the median age in this country is 19 years old. We should consider the life and the livelihood of our children. We should be investing in education. We should be investing in health rather than paying ourselves, feeding ourselves out of the poor people of this country. I will start with this August Assembly, Honorable Speaker. Honorable Speaker, to see the salary of the Honorable Speaker increased from 658 million to 1 to 658,000 to 1 million 560, I feel ashamed to call myself an honorable member, honorable speaker. I gave myself for service. I did not give myself for the poor people to feed me and my family, honorable speaker. When I saw this, I felt embarrassed. I did not want to come to this budget session because I said to myself, there is no need because we are just sharing the cake in our pockets, going home, feeding ourselves. Not only that, but to see the responsibility allowance, the residential allowance, the robin allowance, and all those for the representatives of the people. It is embarrassing for me to go back to my poor constituency and tell them that the meager resources of this country, I am paid that much at your expense. I took an oath, Honorable Speaker, to serve and to give back to my society, not to enrich myself. And even if I go to the Constitution, Honorable Speaker, it says that we shouldn't deliberately enrich ourselves. And increasing our salaries is deliberately. right my people i salute una and welcome now to informe radio the number one online yes i feel talk am i get uh, uh, wetin i dey call bragging right yeah. right now to say informe radio na be the number one online radio station because now undiluted and the truth Now they come out from this radio station and uh, i go wan let the whole world the whole ebo the whole aeon the whole which other word dem dey use again the whole wild world to know <laughs> say this program not dey sponsored by anybody na we the indigenous people of nigeria dey sponsor ourselves to bring out the truth the ones wey our brothers and our sisters no know This station na for us to open our eyes, to open our eyes of understanding to things wey dey happen around us so that we go make the right change if not for us because me i dey closer to where i dey go than where i from dey come but for the next generation and of course to my last generation so that they go enjoy because everywhere suppose soft for them Hmm. if not for the fact say we get wicked and ah, unreasonable people wey be parasitic and tapewormic is there any word like that <laughs> tape tapewormic because you know say tapeworm dey dey stick e go just glue itself to to the uh, intestine abi yeah to dey suck to dey suck to dey suck na wetin politicians dey do be that? once they just connect themselves to that place they no go wan comot again dem just dey suck dey suck dey suck person ah ah like my husband go talk He say eh suya suya say na nama body o before you know na skeleton na you go come dey see for the nama body. eh? na so. Mm now na country sister voice now na dey hear olayemi but i no dey alone my sister dey inside studio here with me and spaceship and grassroot brother dem dey for where dem dey but we all of us dey inside this program together today yes we we play the voice of um, honourable tuma nje a member of the gambian national assembly The pain wey she feel na she take talk and na that same pain na im dey follow us since dey come wey make us even start this station say make we take dey talk make we take dey reason matter for ourselves from the onset we say we know say government or the politicians no love us so we dey always look for ways to help ourselves because we know say mm mm nothing good even the ones wey go even enter there say they wan do good They go short leave them. They go remove them, or they go come baptize them into the chaotic and wicked system wey dey in place na so the matter just dey go since so we go continue from where we stop yesterday more revelations dey come my people e be like say by weekend uh, i no know if una support am by weekend we go do much more analysis we go do a breakdown of the nigerian national assembly wetin the the expenses wey dem dey incur on top us the indigenous people of nigeria say wetin dem suppose take develop our place dem go use am take do uh, one project e go become their own some go use am take set up radio station the radio station go become their private property some go use am take set up farms for community to create employment to create food and all that for the community e go become their property sometimes you go dey wonder say why e not why their their things not dey even work why e no dey function well because already wrong mindset dey because na tiffy tiffy na im the project be that's why the thing no dey work I don dey too talk this morning i dey talk am say nigeria matter no dey make me sleep e dey give me headache you know um, during the this okay blessing on monday na somebody i call the person because the person first call me tell me about something wey dey bother am wetin dey happen around am the thing dey bother am na i come dey say ah you take it easy na no he say no he say the injustice too much this this this i say okay you know wetin you go do wetin una go do make una pray i believe strongly in prayer i say make una pray there is nothing prayers cannot do i said as e be say na burden e be on you na it means there's something god wants you to do so pray about it and say i come tell am say once you pray and you believe you go see the result my brothers and my sisters truly truly truly i don even forget the matter o na the person come even call me dey tell me say mm -hmm, changes don true true happen say that matter wey him tell me so say some things re more revelations come then the oga kpatakpata of them all don hear the matter come put mouth say some people sef dey don remove them because of the atrocities wey dem comot the indigenous people of nigeria na wetin go happen for our country be that o nobody fit tell me say make i leave nigeria matter ah e mean say you be you be one of them. say you no like us anybody wey talk say leave nigeria matter as e be e mean say the person na the enemy within But we dey aware of say enemy without dey and our prayer today make i no vex okay ma say my prayer so that when the make i no rub una inside me <laughs> i fit take the heat my prayer today be say the thing wey dey plan for nigeria go become their own portion if dem plan good for us with the things wey dem dey do dem go reap am but if na evil na im dey plan for us eh dem too the unrest wey dem say nigeria no go get eh, we return am back to them. àṣẹ àlejò àmì. so na so i talk this morning because i dey para i dey seriously para una no vex you uh, my sister dey here make she i should be calming down. be calming down be calming down. okay i dey calm down. my people agree to now dem wan forget us o. So. Eh, na me and our community sister sandra kekwa na e dey greet una so eh, na true because if we begin dey talk matter the way e take dey the same if you scratch body the way e take scratch you you go injure am so we just dey calming down dey talk am because nobody go actually tell us say make we no talk the matter wey concern this country because if you no dey for us you dey against us na im be the truth yes uh, na we be the hand the code dey for spaceship and uh, our grassroots brothers dem make dem great una okay o number one number two. yeah number one ọ̀gá ẹ̀dẹ̀ ọ̀ṣọ́ ìdọ́kùn for number one so people abeg ah, ah, ah. you know if pikin wan last e good make e dey let who the tap fit wear it. no na take note of time o mm-hmm, because we get much to talk o. Mm-hmm. person pikin papa dey call himself pikin god bless <laughs> Abi abi ne dedi sen akşesine Merry Christmas. Okay. Uh-huh. Who did that? Okay. My people I I salute everybody when they take time to listen to us this morning. The name when the voice when you hear that the voice of Ade Omorakao, oh, and I dey greet everybody when they listen to us all over the world. We thank Baba God as He don give us opportunity again to take witness today and be part of those people wey go help repair this country today di hmm. continent africa the country nigeria and uh, by extension the world and so like we dey always talk am on dis platform we say the reason why you fit wake up this time or you don work close na because god want make you contribute your quota to take make sure we repair the earth wey he give us for free of charge say make we stay when some people dey try to destroy e choose you to be among them. na im make am when night no collect you join im body waka comot to say as morning come you go fit still see am whether one go carry us run enter the difference between political power and traditional power political power na power obtained from the people and therefore must be controlled by the people and while traditional power na power given by god it is a birthright and is to be enforced by the people and by this message this morning on this platform we dey talk say The reason why God put you for that position to make people give you power to take care of the things or to enforce as a traditional ruler na to make sure you come to serve the people to rearrange the society the best way when e go fit help lead the people to the right direction when God when create the earth want make we go. But the very unfortunate thing wey many of us dey do today be say we dey take advantage of the position wey we dey They take they do black black people when we come we go promise white people when somebody go fit even put for pocket dey stroll like gold but as soon as we come we come begin dey do black black people full everywhere and then as we dey comot we go dey promise say i still hope to live very white people when i'm living na only lizard na dey do all those kind promises and at the end you go discover say both the white and the black no be wetin person go ever fit stay with for house. And because of this, we won't ask this question this morning. We don't first ask and we go ask again. What do you want make they remember you for? You be politician, you be royal father, you be indigenous Nigeria, you be indigenous African. When you walk away, what kind of name do you want? How do you want people to talk of your name tomorrow? If you check the book of Proverbs, it says a good name is rather to be chosen than great riches, loving favor rather than silver and gold. But sometimes many of us no dey even understand. We just dey carry the Bible put on top of we carry the Bible and the Quran put on top of the dashboard so that make anybody dey see us say we be believers. Mm-hmm. But message wey dey inside that big textbook wey you carry because once you don believe it, I no believe say na Bible you carry na textbook. <laughs> message wey dey there you no know dey use am of what use is it to be your name to be called a deacon a bishop a whatever and at the end you dey contribute to the thing wey dey kill nigeria gradually today this present nigeria anybody when e help or encourage parasite to come back to office take one to come and suck more the person like madam talk just now na enemy of this country nke and because of this we indigenous nigerians ask yourself they you want to make David remember you as a Nigeria when they among those website to bring wrong people to seat or in Nigeria when encourage people to constantly live to take away the wealth of the nation and at the end you go join among those when they cry abi you be Nigeria when stand in foot to say no enough is enough for maltreatment for stealing enough is enough for killing enough is enough for those wey constantly dey take the lives of indigenous people wey be innocent nigerians wey no ask for too much but rather just a very small pattern of life wey go help them to get wetin they want on daily basis is it too much. Mm -mm. if na that type of nigerian you be i want make you ask yourself today say the day i walk away what am i leaving behind for people to remember me for remember oh, the last bedroom na just six feet. Hmm na just one part of one small container na dem dey put am You e know dey big like the bed when you dey sleep by the time even if we tell you say na golden casket the place wey dem put the gas the day when e dey decay the grave go collapse dem go come go fill am again which means dust have returned back to dust and therefore everything wey you dey store from this earth nothing you fit carry comot for here the holy book talk say naked you come naked you shall return and so will it be you no know, fit change am and because of that stop punishing people because the day you are leaving you are not taking anything away my people my name na adi omoakao and in case you wan put your mouth say you wan contribute to this program today because i say if you shook your mouth e dey be like fowl <laughs> when. you no say fowl. Uh, uh, they say okay they say the is resemblance of a chicken okay so avoid long story to contribute to this program today you you go send your whatsapp message to zero nine zero five five four eight eight three one one the number again is zero nine zero five five four eight eight three one one all informed friends we they greet everybody when they listen to us all over the world Now, well done. Mm-hmm. Eh. Now they listen to us on uh, Inform Radio this morning, and this now our business and lifestyle program Inform Me with Alayemi. Yes, today we they talk about um, huh, <sighs> the atrocities of of those wey suppose dey take care of our society wey we give charge to help us you know throughout the night eh i dey ask myself many questions if we sit down now look wetin dey happen around us apart from the fact say na so so bills dem dey give us hmm. so so uh, eh, uh, eh, revenue hmm. uh, eh, so so tax na dem dey collect from us wey dem dey share among themselves eh are we really benefiting from Them. this structure Nothing. are we really are we really benefiting from them is there a need for them being there at all mm. na question wey i dey ask myself be this you know i dey talk say i no know whether i dey i dey <laughs> okay o because of the kind things wey i dey think of these days i no i no really understand you get well well. are they are they really necessary if uh, a rep suppose they get allocation of a hundred million to to do constituency project eh and we no see that project done for the area wey e dey represent mm. and we dey live fine we dey live our lives fine. Mm because once we get roof over our head we get uh, clothes say we not naked dey waka up and down and then we get food wey we dey chop we dey satisfied. and the day we go waka reach the constituency for a local government. Mm. e go buy somebody grinding machine dem go begin hail am. e go come talk say that na constituency project. project okay today na before una put mouth before una even talk now i wan advocate to the indigenous nigerians time don reach again dem dey waka now i wan advise una because the money na blood money e don already dey contaminated i wan advise una no collect any penny any shishi from any politician say you wan vote for am if na the person na you still wan vote for no wahala go ahead and vote vote your conscience i go i go na advice o because i know why i dey give this advice no collect shishi from any politicians now make dem go with the atrocities make the money begin come out from even as e as e happen for the good book that time as i dey do longer throat longer throat wetin come happen meat meat meat meat say na meat meat meat now na one shop where i come dey i come dey come out na good book story i dey hmm. talk o i no talk say ehn come dey come out <laughs> from nose their mouth their ear their everywhere their everywhere e come dey come out na so uh, so where we dey sef madam kekwa we still dey here o okay you bin wan talk no vex. Uh, wetin i wan know say my people we dey talk since say this uh, country matter as you say we no go give up for this matter until we get result wetin i wan tell us be this this matter this fight wey we enter so we go finish am mm -hmm. we no go fight reach road run go back because person wey run leave fight e go still fight am another day so we go continue until we get victory and i wan assure una my people say today na thirtieth of november this month of november dey end today na tomorrow we dey enter the last month of twenty twenty two. by this kind day for inside twenty twenty three, i go let una know say this matter wey we dey talk so fit become wetin we dey call history this whole wahala so e go become history because baba god go do am everything go turn round why i talk so when i look the place wey dem dey call ghana i dey get hope because mm. that place na where e be say the people so tey hardship dey run comot come mm. naija come stay come dey do your uh, eh, petit petty job dey sew shoe dey clean house dey do different different petit petit work just to survive even we sef come dey make shakara say dem dey follow us dey dem too much say make dem come go dem come carry dem come go but today we wey feed pipo na we dey run go there check their money check our money make you see the difference so that place now money come be like say e get value pass our own how e be this thing no be shame no be just error na shame because for person wey first come follow you now na you dey run go there na error so if i look that place see how dem take sit down wetin make this thing even possible na because of say the greedy people people wen be say dem no wan make something work power change hands. that is why things fit work when the right person dey for the right position do the right thing things go work as this country take dey so everything wey this country wan take better dey this country we no even need to borrow even the hands wey suppose to work to make this country better dey still dey this country but greediness and power hungry people dem no wan allow the right person do the right work dem no wan allow the right person to sit down for the right seat but this time around we go get am right e get one uh, uh, video wen i watch for one country uh, president the person don almost turn vegetable sef dem dey use hand dey gather am put for chair yet e still dey fight for another five years wey e wan still take stay office una don see that kind thing before na wetin dem dey call power say when person dey say e need power since say power dey sweet the thing wey dey sweet man na e dey kill man o oh. as power dey sweet people so dem wan enter by all means whether dem dey die o oh, dem wan enter there by all means because person wey dey die no get wetin e wan offer for example now we see all these people wey dey fight politicians dem wan go dem wan go people great grandfathers even their dem never talk of say okay their children children the youth wey dey make dem go make dem go sit the things wey dem learn dem don old dem no get stamina again dem no get power as this country take big reach so even if dem say make that kind person be uh, what dem call am uh, uh, uh, father of only twelve children all of them dey come meet am the person go na bp na go even collapse the person how much hmm. more a whole country, country. you say you wan carry dem waka meanwhile na gather dem dey gather you dey waka that one no be error na greediness na e dey cause that kind thing and that kind thing if person too pursue wetin e be say that kind thing person fit too pursue for all those kind things that na inside that place then the person go take delete na the truth be that because the way e take dey now this country those people wey dey greedy wey dey power hungry dem dey on their way out dem dey on their way out we lis ten to honourable tamayosna see wetin the woman dey talk e say dem dey share the national cake na wetin dis people dey do that's why dem no wan comot for that seat dem dey go dem wan go dem wan go dem wan go dem no dey satisfied always hungry for more and dem no get wetin where dem dey carry am dey go reckless unreasonable spending wey dem dey do wey no get head hmm. their family na be constituency project wey dem dey run na error meanwhile the masses wey una dey work for dem dey suffer these people no know how Niger how nigerians take dey live They no know how the common man for street take dey live who tell you say dem no know dem no know dem dey comot for house dem know na as dem want make make people dey live na dem dey live so different task force for the whole street community market places different places to make sure say dem frustrate the effort of every common nigerian go out there na we dey waka for street na we dey go market places na we dey go the interiors we know how the people dey suffer if you see where drivers and uh, uh, what they call am tax tax people dey dey dey fight over money or abi na uh, borrow person we borrow man truck pusher wey dey carry load for inside market where dem dey full am fight for ticket na that one you wan talk the frustration is just too much and all these things e dey fall back to the people because when somebody carry your load dem give am ticket when e wan carry your load e go double your price because e need to pay for the ticket when you waka pass this road carry load you go pay ticket when you pass your dem go take you down another local government na error all these things na error hmm. and time don reach when e go take stop because dem send dem there to go help the people to not to not to eh, oppress oppress the people this one na oppression and e must stop okay before una chook mouth put i just wan bring this one to eh, everybody's attention right now you know say after eh, the program yesterday now i see this news headline say presidency pushes legalization eh, oga adeomo take note legalization of welfare schemes as buhari sends social investment bill make i read small before una take over president eh, muhammadu buhari has initiated plans to legalize the social investment programs under his administration as he petitions the senate to consider national social investment program bill this was disclosed by senate president ahmed lawal during tuesday's plenary which was yesterday plenary as he read a letter written to the house by the president mona listen o oh, the indigenous people of nigeria for the north the south the east and the west na now na dem wan legalize legalized welfare scheme. eleventh hour. okay e e no even e reach eleventh hour my people e no reach eleventh hour. nine minutes. wait how many minutes. okay nine minutes. minutes wait say under the investment programs the federal government plans to lift a hundred million out of poverty with schemes including conditional cash transfer npower trader money and others oh, i don uh, push the ball okay, enter on am. okay they just dey enter power so na <laughs> they just dey come or they dey go me no understand na now they wan start or oh, they dey go. Ha. <laughs> Eh, una dey there. we dey here. Uh -huh. so make una carry on uh, number one, sir, your, the, <laughs> number one, she just shot the ball to your goal. So you either allow it score or you you you, you, you, you, the you, can, you can dribble it and send it back to uh, eh, Ogade Omo <laughs> anyhow you want. <laughs> Hello, spaceship, are you there? Number number one e be like say don waka comot o or network don oh. don carry am comot mm eh. eh, oh yeah sometimes you know say tracking spirit dey fit track am sometimes <laughs> eh, oh, my people like dey really dey salute everybody this na very interesting um, hmm. program and i wan really tell us say god go bless you as you take bring this topic up hmm. let's not uh you don't join us. Number one. Hello? Mm, we can hear you. No, can hear eh, you. Uh, you can hear us now, see? Hello? Hello? We dey hear, hear you. Hello, we dey hear, you. we dey hear you. Oh. Number one, we dey hear you. Hello, <laughs> hey. We dey hear you. Okay, um, okay. Uh, Mona, just hold on. We go come back very Hello? soon okay make, make we this um, technical issue. no wahala no. all right welcome back to inform me radio um, we don take care of the technical issues and we are back back live all right uh, um, spaceship. Oh, ah, what done well done Uh -huh. sharp sharp e don throw the ball to your court as i throw am to una oga de omo throw am to your court so. okay chook mouth put. i wish i no i no come here after madam kekwa Okay, oh. okay. What, oh. what, is, what is on plan now is the president is pushing for the legalization of social welfare scheme and all of that. And then it was read by the Senate President Ahmed Lawal at plenary yesterday, Tuesday. Now, now, now, when at the dime minute when it turned it all over, now they push for legalization. When they run Empower for so many since uh, 2015 to date, and they launched this program in 2016. So

you don't, you don't, I can't do without a lot of now. You don't, you don't. yeah, because you come don't. they shake me. I never, I never took a book like that. <laughs> what is your trick? I don't take you. Oh, I don't collect power. You collect. What is You trick? I don't take you. Oh. Okay. What is You trick? We will wait for you. What will be your trick? I, I don't take, I don't take, I don't care if I want. <laughs> I don't take. My people, I won't come back. I won't come back to the position. Since number one, choose not to take. Me, I won't take. I, I'll keep that clear. There will not be cheap registration. Also, my people, like they really they salute everybody. First of all, it good make we understand one thing. Say, um, the first thing when I want make we realize on the issue of legislators their lifestyle say the way dem dey carry much and give little or nothing to the people mm. government constantly dey tax the people and never give anything back to the people mm. except when they know say election time don reach mm. na im dem dey take remember the people almost all the villages wey i don visit this period i don discover say na now dem dey know the face of the person wey dey represent dem all this while at the national assembly. Mm. Now, now that they know the man when they represent the nation at the state level, mm. sometimes you will discover saying, now, now they even know the constituency, I mean, I mean the, the world chairman of the political party mm-hmm. when they belong to. Sometimes, sir, you go discover, say, you ask a child in a primary school, what is the name of the House of Assembly member in this, where they represent you? You don't even know. Yeah. That year, they, they let us, they make us cram and we know everybody. All the yes. government chairman, their names their names. all the governors their names. do the deception dem come carry the thing go put for current affairs say e dey compulsory They go come dey set am as exam meanwhile a senator no fit think the national item. dem mm-hmm. dey no use our own i remember they do interview for one senator that time wey convert a a village radio station to a private radio station. dem come ask am say name the villages wey dey constituency you no remember you no know them <laughs> okay name the local communities name dey okay name the local government e name out of seven e name four because e make three e no come remember them and he was a senator representing them for four years. you can imagine just collecting the money. which means he dey collect people money wey he no even know. <laughs> that is the funny thing and they dey under a constituency to make good project for them oga okay, yes, that kind one yes that kind one now hmm? you know say all these empower all these uh, schemes wey dem dey do dem dey get slot so if you no know im people im constituency or the villages wey dey under am so how the people come take benefit from this one wey come be say na now na now na im dey wan legalise am abeg just pause yes. pause small first make i read make i make i read further for you. Okay. President Buhari stated in his letter to the Senate eh, to, to institutionalize the social investment program in Nigeria NSIP pursuant to section 8 subsection 2 of the 1999 constitution na now na dem dey use constitution abi e said pursuant uh, to the section 8 subsection two of the nineteen ninety nine constitution of the federal republic of nigeria as amended i forward here with the national social investment program bill for the kind consideration of the senate the bill seeks to provide a legal framework for the establishment of the national social investment program for the assistance and empowerment of the poor and vulnerable people in nigeria so who con who dem con dey give all those money to because abemona no vex Eh? eh una dey um, hear me na dey hear me okay okay oga adewoyu permission to jump inside okay shey you first talk say you no wan jump you no wan eh, eh, do if you say no wan take am and jump you wan jump na jump no need to there no need to don't worry jump okay just wait make i read this other one before we enter okay we enter am say the di well what are the social investment programs in nigeria programs wey don already dey for nigeria na one read come out so the nsip is directly and indirectly impacting the lives already impacting the lives of poor nigerians through its four cluster programs namely the empower program the government enterprise and empowerment program the national home grown school feeding program and yes. conditional cash transfer program dis na the programs wey don dey run already in uh, nigeria lift up okay go on that is what they call lift up program go on o oh. make i relax make i dey hear una eh sir relax mm. when we talk something dey calm me down no vex okay <laughs> number one the ball is in your court o oh, you either score or you dribble. Oh, oh, oh, okay, okay, okay. Make I talk. It's just that I want, I want to tell guys when they talk, they trigger me because sincerely, um, when madam will give us assignment like this, what else they see some kind things? Uh, your, your, it go just be like the guy in your body they do you. You know, say so get up, they do me, do me. You know, they, they, no, be like you go to shout, hey, you get up, they do me. I shout, you shout because the, the, you see you see, you see the hard. Like what the Ogabian want us, they don't get hard again because they don't go anger for some of country. You know, so art no day again. You know, the federal government, uh, you know, of Nigeria, go set up as the thing they start to, like as Ogabian more talked in as 2015 empire they start because he he trace and go back. Uh, 2015 or 2016. 2016, uh, sorry. So uh, he come join World Bank for 2016, federal government to come design, come develop safety net programs, safety net programs for hmm. Nigeria mm that under the platform of National Society of Safety Net Program, then the NASSP. Now this program, Congo, uh, eh, they call Romance federal government with uh, that two husbands romance federal government hmm. come romance uh, a world yes so romance the two of they come born for children We you name so We be that end power the jeep the geep the home uh, homegrown school feeding program and then uh, the cct yeah. the program so we come here for the report wey you read say uh, uh, buhari go right senate to they seek legal backing for NSIP. Now, meanwhile, uh, the House of House of Representatives don't deliberate on similar issue. You see now. And that's in, tw- in 2017 it, it passed uh, the third reading sef. Yes. In 2017. Yes. It passed third and, reading Oh. Mm-hmm. Yes, passed third reading and now that house bill now who sponsor am na speaker femi gbajabiamila and eleven other other uh, eh, senator uh, eh, uh, eh, uh, yes. house of rep members yes honourables wey dey seek to uh, uh, uh, dey seek to establish the nsip for the poor and the vulnerable e dey write am na but those people dey deliberate so that means uh, president buhari don first send bill go give them So 11 uh uh, uh, uh, uh, senators and rather lawmakers plus, plus Honorable Baja and they could Congo deliberate on the matter. so they want pushed it to see how things could work out. Now, where I call begin the raise eyebrow. I could ask, okay, how this thing take be? How how the thing take the work since? Then I could stumble on some information. Stumble on some information that I begin to go through. because yes say for the year 2016 that 2016 the empire was inaugurated by president uh, buhari and na 500,000 direct beneficiaries wey dem get but that is. suppose suppose suppose wetin dey dey pass we order we know back stories o oh. okay oga dey wan be don dey expose just now we know back stories o oh. things wey be say dey happen uh, underneath because if we go talk about some lawmakers, right? Because if you they check, go check lawmakers. What did they make Baja and eleven other uh, uh, people? They sponsor bill. Wetin the matter be say wey go be say the sponsor? As e be say federal government don dey run the program. Hmm. so many things dey expose people dey see who dey the back. now no be yesterday mother, dey tell tell some of us say person who dey beat him chest dey talk say who wan run against am make e get over three hundred million naira. Mm-hmm. no make e get no be make e get make e get make e get make e get three hundred million naira so make we dey see where all this. to fit run with am o yes to fit uh, pass am. pass am yes now now the person go bring this thing because say na five hundred direct beneficiaries na issue then and they go spread it through key industries which is agriculture health education and tax Now, as at December 2020, federal government could increase that 500,000. What did they report to? Hmm. and um, the, the uh, news media will carry an app, news media will be saying, other news media, but this one they try, to find the square root. Mm-hmm. They find the square root there. So, EPICO increase up to uh, the EPA beneficiaries from 500k to 1 million under the NSIP program. Now, these are the program. Batch A for 2016. It commenced with 200,000 young Nigerians on paper. Mm-hmm. Batch B commenced for 2018 with about 30,000 people. Remember that 2018, 2017, 2018, around that time, uh, uh, Osinbajo because this thing was under Oshibaji called uh, uh Ogade Motoka SD. Mm, mm. I don't know. Uh, <laughs> so Oshibaji now this is the order in office that year. Vice President. So, yeah, Vice President. Thank you, ma. Vice President. So around that time, only thirty thousand people that they run with. Hmm. That, now, uh, don't, making how many? two hundred and thirty thousand. two hundred and thirty thousand people. and na and na now mr president and mr uh, senate president They talk say they wan legalise to raise a hundred million nigerians out of all right. go on so for uh, meanwhile eh, the current minister of humanitarian or uh, disaster management and all gbogbo gbogbo management ministry yes yes, yes, ma the woman say the project na for ten years hmm. she say the project na for ten years say first dem plan am say e will comot uh, millions of people from poverty for a span of ten years but i just make a chip down. in now for june 2020 both batch a and batch b then this, then then this dem from yes from nsip for new batches into the working or uh, work for pay scheme now this work for pay scheme how the people they roll now your official for air power kpachi come talk say dem divide am into two streams batch c stream stream c1 Now, five hundred and ten thousand beneficiaries wey dey go inaugurate and stream c2 Now, four hundred and ninety thousand beneficiaries wey dey go also inaugurate now sadiya umar farouk they inaugurate dem dem be the uh, honorable minister for uh, humanitarian disaster management. Uh, so now that Pachisi one, a total of four hundred and fifty. then they don't select. <laughs> Because after, after when they look at it, there is something because it's all business now. There is benefit. Other graduate components, then if they go look for another fifty 50,000 beneficiaries, What do go dey for non graduate component That's what they talk about Now, empower graduate uh, uh, uh, volunteers eh dem dey come dem dey come dey come source dem dem come dey give them thirty thousand naira for a period of one year before dem go disengage them. una no forget na twenty sixteen dem start o mm-hmm. but na twenty twenty twenty dem say dem take disengage batch a and b But for Bathsheba, they start one year, they go play them this morning. Una mm. see. Mm. Obubu yeke. Eh, exactly. Uh, uh, eh, sir, sir Isaac Mary, I bet blind say you uh-huh. report. I don't know. We, this thing, I don't know. We need to take more more time for this because Ogade Omo never talk and time don't they fly. Yes, that's true, that's true, that's true. Ogade Omo, you still there with us? i I dey i dey lis ten you know say when uh, encyclopedia don dey talk they don dey <laughs> oh god oya oh, talk time i dey look time now we get less than less than eight minutes chai oh. wetin you go fit do it's eh, it's eh, too Uh, shortage no be problem na it's a part of gain as well uh, um, you see wetin i dey try explain to us be say first of all representatives when we dey get as nigerians in the state assembly when we dey get for national as house of rep members and as uh, senators dey no be people when actually know where dem for come mm. and that you know say dem come but dey bring dem from outside because dey see say dey get the money to challenge opposition so that is where the first flaw <laughs> enter the thing because if you dey into the heart of politics you go find out say dem fit just bring somebody from us come contest election when e no even know the village wey dey next to your village wey e for come and you go see say go build emergency house for a house for a community so that na there you go dey hold emergency meeting and after you win election he is not coming home again until after four years so uh, no quite surprise say they can eat fat according to that woman and the people will be getting lean now another issue be say the fraudulent uh, governance fraudulent pattern of governance wey we get for nigeria be one packaged very well packaged uh, armed robbery job when dem dey get in, in the name of say i win election winning election we no first know say no be real truth e dey be to win election for nigeria na who who who sabi bring pass na im dey win election for nigeria make we leave the story i know why i dey talk that matter the wrongs wey dey go on during election the real things wey dey make person win the election no be wetin i go fit talk for this platform if i voice am e go become another issue but make we come to even though you got the position why are you not always there for the people i remember mm. i don hmm. put this thing before to madam personally and i go repeat am again because uh, my brother asked me a question say why are they always having the mind to steal somebody asked said something he say he tell the age okay for instance as a speaker of a state house of assembly you are entitled to have a chief of staff and twenty other aides but these twenty they are not all from you each uh, each senatorial district they dey bring one one person to you mm. as an aide the governor gives approval for the, a particular number, and then some the majority leader has one when he must bring to you as an aid. The the the first way the, the all house standing committee chairman must bring one one. So you, you go choose the ones when then the chief of staff now you the do that for yourself if you are a speaker to the state house of assembly. So you should now know why you are having twenty eight. Then go to the national assembly you should know why they are now having how many aides Then when you oh. get to see it, you will not know why they are happy. So look, they are just like that. Then make we come to uh, the angle where I decide for sure initially. A man when he come up in the morning, win an election on the ground that say he was able to financially check the muzzled finance battle to make sure if he pull down opposition to make a political party remain in power in a state, which by extension to make up the national ah. when make atiku use the language recently say eh, when he dey interview am on arise tv he said uh, eh, pdp has senators house of assembly and uh, whatever where is obi's structure on state house of assembly on the national assembly on the senators you know he was looking at this as a criteria to win the election. Mm. yes mm. na wetin make am be that now wetin make am be say these are the people you send money through to get to the grassroots mm. from where they come to be able to now help you reach the election from that level up to make it a national winning. Now, now that same format they take they do the sharing formula of never allowing it to get to the people down there. So they run the government up top to bottom Why the people were supposed to be bottom up projects. If you run a bottom up project in governance, you will alleviate poverty but as long as you are running top top to bottom program you can never. Well, and so well, that now wetin wetin uh, the uh, mr president promise promise us now. yes top that is why the program is like this so mm. top to bottom but people no understand the meaning <laughs> when you run a top to bottom program you no fit eradicate poverty but when you run a bottom up program you will be able to in fact not only eradicate bury poverty. Mm. there is a difference between the project oh, the, the the two are two different things now uh, Umar Farouk, Sadia Umar Farouk, the, the, the, the, the woman went there in charge of humanitarian affairs and disaster management, carried this bill go to make the SEC approve so that they can pursue it because there was a clear leg in it. Mm. There was a clear leg in it. They did a retriever because when I checked yesterday, it was, a, it was retrieved and make them, which <laughs> means they knew that they were running an illegal program not backed by law that can send that woman to prison and never return so they now what they did was they called look okay make we perfect Them with consultants looking into it mm. they now have to perfect it and now send it as a letter now to the to the to, the senate. to, to the bill again to the senate now make we look at the implications. wait perfect mm. uh, you you shall say they not go add join them. Not be say na to perfect them. so they no. add because it bill wey pass through the third reading for yes, uh, uh reps. look, okay. yes, look at what could be the implication of withdrawing a bill and returning it back. It still be like this issue of water resource bill. Now be the matter here. Now, when you take a bill out of the house and you return am back, the house already know one where the waka reach, two they know the envelope that came was not enough, and so you have to work on it to make a better envelope come. Two, or mean three, this time around we give it a speedy hearing and speedy passage because it will implicate all of us if we no quick because somehow part of the the things wey dey send to you oh. on the same issue e dey your hand so you go need to quickly work on am so that there will be a backing the the the law backing a legal backing yeah a legal backing of wetin you collect safe that is why you go hear a president say as i as i give an assent to this bill It, the effect of this bill is from 2019. Hmm. When you dey hear those kind of issue, you know the, the total you said even though we are just signing it now, as the as a president of the country, I give a backdating effect to this matter. That na criminality now. To cover up all the lapses. But however, if you were supposed to interpret a law, you will hear the lawyer will say the constitution of Nigeria as amended in 1999. It no go go court as amended in 1989. So which implies that beginning any other thing, anything done from 1999 as amended, it therefore implies that whatever from that time till now, when they don't do, is is is, is biting on whoever that has committed the crime now. And anything before 1999, the law is, no, is of no effect to the person now the Nigerian constitution right now, I mean, if this bill is passed, they will backdate it and backdate the effect because it will now help to cover up the lapses of embezzlement and fraudulent acts that were done. Now, like but that was explaining now, actually, it's like the 500,000, now in the same empower be. But later yeah. will not have to be increasing. But me and you know, the activists I speak to you, several of them, they jumpstart yeah, this thing. They did not pay them complete money. Mm-hmm. And what was Empower? Empower wow. is actually is actually Empower not the program well run to alleviate poverty. Mm. Empower was actually casualization of Nigerians in the hands of, of government. Mm. Exactly. Mm. Ogade Omo. Where Empower be? Ogade Omo. Time. Time. But I, I, I, I did sorry say time not there for me to bring out some of the things when really did my head. But i want to let the indigenous nigerians eh, know. Uh, that uh, just hold on first e be like say uh, uh, management go pardon us make we the next program make we use am for this one as e dey okay. hot right now. okay so uh, so. Um, uh -huh. if management go fit do that one i go happy. <laughs> okay okay okay we get go ahead my people, una dey lis ten to us on inform me radio this. <laughs> una dey lis ten to us on inform me radio this morning and this na our business and lifestyle program inform me with olayemi and co we dey hot seat right now because of um, the issues wey dey go on for our economy and um, the the games wey the people wey we give assignment but from wetin i dey do dem no see am as if we give dem assignment dem dey see am as if na their birth right say na na dem na im dey in charge of the society and no be say uh, na democracy wey we say uh, be wetin be the definition of democracy again government of the people for the people and by the people na suppose be the definition of um, democracy but from the things wey dey happen not only in nigeria my brothers my sisters the indigenous uh, people of nigeria and africa and even um, western world because even those ones sef eh, some of them no know wetin dey happen for their own countries una know that one sha say even their uh, <laughs> government their reps too say that they thief from them that they enrich themselves person wey go enter <laughs> e go enter government with one naira before before you know you go do one deal you go you go come become millionaire nari pneumonia but i take as say no be millionaire say you go come become pneumonia <laughs> so e be like say na cartel a worldwide cartel na e be but right now we we enter into africa by the time we hear a woman standing up to say mm mm mba no mm mm," not be so e suppose be we suppose dey represent our people the people wey give us the assignment to say make we look around them, better their um, economy or better their lives for them with wetin the basic things funny enough na the basic things na we dey ask for o exactly. and wetin be the basic things so give us light give us good roads give us uh, education give us good health the basic things we no even get the basic and yet lawmakers are are feeding fat on the poor and then one person go come talk say uh, because of that make dem arrest okay somebody talk say no the person fit not talk am e fit be say na one overzealous uh, eh, bodyguard na im the thing touch hmm. wey make am go do that kind of thing but we can how how long we wan keep quiet to the wrongs wey dey happen for our society so oga adeomo eblasa i go i go give you back okay. um, eh, you don check whether we get um, message. Um, message never arrive as soon as e dey i will i will okay, quickly call, let us know. call the number again so that those wey dey lis ten this time this one see am um, we get we get okay. time now so that people fit contribute we dey talk dey talk dey talk before my mouth don even dry sef una no dey do us like this again now make we still hear from una. okay. Uh, so give the, the number. the, the number na zero nine zero five five four eight eight three one one again na uh, zero nine zero five five four eight eight three one one now you go fit take whatsapp us on this uh, to take uh, contribute to this topic so that we go fit help salvage the nigeria challenges i no wan call dem problem because e get solution except that we try to dey look away from how we go fit get am right. Mm, even as even as some uh, top politicians dey advise people say make dem no carry nigeria matter put for head na wetin wetin uh, dem dey advise. for democracy. Uh, for democracy dem say make dem no. and e suppose be demonst democracy but uh, demonstration of grace i no know the one we come dey. Then a democracy or demonstration of Christ will not know. I, I don't. Okay. Ah. Network. Network They they make us uh, dance uh, kelewu skelewu skelewu skelewu this morning. You like am or not by fire by force we must talk the talk. We must talk this talk oh, as it e dey hot as it e dey hot so we must talk this talk wey concern the indigenous people of nigeria yes while we dey try to connect back with our brothers wey dey for street make una know say as indigenous nigerians we must get am right we no go allow anybody say make dem hold us captive for our own country again okay uh, don join us back. Okay. Okay. All right. All right. Sharp, sharp. Uh, okay. Um, make I make I continue, continue. from where I stop. Yes. Uh-huh. So you see, when uh, as the national assembly is being made of these people, for instance, I first work for NUPEG, and I can't come, I can't come back from NUPEG when my tenure is over. I need a higher position in life because if I go house go sit down at a point I will become irrelevant. Secondly, when I dey come from NUPEG as a chairman I get money o oh. and as Adam Oni dey with me so somebody wey dey bring dey still say I dey rugged to fit challenge am when it comes to threat I get boys, when it comes to assassination I know them when it comes to this i know that so wetin really make up and uh, you, you con get uh, the backing of one uh, uh, yes. night uh, people. Mm -hmm. so by the time these people all of them don surround you you will now go for the battle when you don rescue the thing let us be very sincere at this point at this point the people are not number one Oh, let us be very sincere at the winning of my election my first thank you is not to the people my ah. first thank you hmm. my first thank you belong to the people when help the night work to make the day bright. because plantain no dey ripe for night for day o plantain na night e dey ripe na when banana ripe for night you dey see am for day say e bright o make we no dey lie to each other then two i owe people wey give me the opportunity and carry me round a thank you so you find out that the people at this point never reach their position hmm. then i now have to because in the course of winning an election they receive another election how if i win election as a house of assembly member i am going to the house again to contest for a position and i need those same people to back me up make i fit get a position to make their own sharing to be fact to make them give me a juicy ministry to supervise to make them so all these things you must make sure say you fight them that is why you go hear somebody tell the age if you want a, your complete allowance and salary as an age to me in this office you go and win election and see how it look like. <laughs> so first of all make we no dey lie to each other say if anybody say i'm going there to represent you they are not representing us So make we first rule them out. Well, how does it now connect us? It is my money they are using servicing your representation. It is my money they are using, my taxpayers' money, everything will belong to me. Now you go there, go they swallow. In my own name and data, now you they take receive those things. Now, when they receive them, these these positions I name first, places when I name first, you must pay all these homages first. Before you, that is why nobody they get like a national house of assembly for, for instance house of rep member as he win election today for this year he has a constituency project for his first year in office second year he has a constituency project third year he has a constituency project which is not in any way less than three hundred million naira for those three years the three and years, then the yes. fourth year yes and then the fourth year he has another constituency project which is four hundred million for instance now this four hundred million that na constituency project o. Oh we never we never touch the allowances o so the allowance no dey o. no i no go i no go allowance i no go salary we are not talking Many, about overhead. that meanwhile. no the, okay abeg go on. no <laughs> now by the time i come the first year when i win that election as i enter the house my first constituency project money is not for the people because na me know where i for go borrow money take win election That is why none of them, they will tell you we are trying to settle down. First year go over, none of them will come and lay foundation for anything. Second year, he will lay foundation in this village, lay foundation of three, three block classroom. He will lay them and lay them round like that with fifty million and put another fifty million into the pocket. Mm. Then when it is time for the Ministry of Work, Federal Ministry of Work to come, he will bring like ten million naira in an envelope and submit to them. They go write a certificate of completion for him so you go find out say in all communities you go find out say when it is time you go just rush them complete them well give street light if you give ninety street light to one community they will be dancing your name has long been in that project since the very first ten ure i mean the first year so by the time they come drop this thing that guy has quietly from constituency money save over two hundred or three hundred million for himself then we will now come to salary we come to overhead we come to allowances we now come to money for aids we come to domestic staff we come to uh, uh, um, mm. allowance we will now come to um, wardrobe allowance now by the time you calculate all this wardrobe allowance is about twenty-five percent of your your your your overhead while your financial allowance your vehicle maintenance allowance all those ones by the time you put them on monthly basis your fueling newspaper or five percent of your total income when you put them together you will find out that they, they are constantly taking away from the society than they give hmm. how many days are they expected to sit one hundred and eighty days which is of which of which we know say six months in a year of which we even know say now, this this present one sef how many days we did one calculation sometime back now how many yes. days dey dey go office and the yes, money yes. the money wey wey dey suppose dey collect for that one hundred and eighty days so dey collect am in full. Yes now ma when you wetin make me dey tell you say tell us now that the whole world need to know the man wey you dey run up and down for dey die for dey say if not him you know super power. you go your wife go sit down you go comot for house tie wrapper tie one rubber wrapper go outside stay for sun for morning till whatever time before you go return you say we are coming back because of this so so person we have been waiting for him he is not actually representing you you wear his scarf it's not actually for you the way you souvenir like t-shirt is not actually for you. So when you know the secret of all these things, you will know that the person who could have been there to help you, you no go ever say primary. Why? He does not have the finance to muzzle primary. Two, he does not even have the resources to move around every community to visit people around. Four, he's not a PhD holder in line. Hmm. And so, mm. by the time we check all these things, it therefore means say those who constantly, you know, remember one time I told you, ma, that I said the person, and I say the best person has never won primaries in an any election. Yes. And so what is the presentation say, see who the, the standard flag bearer, and it's the very wrong person they choose because he was the one that compromised. Mm. You remember I used yes, that language. Yes. That, that is the thing. And so that is why we can never. So democracy actually came into this country to build men men and women who have a rugged heart to go after things that are, that, are, that is meant for the people. Not actually for the people. not for the interest of the people. not for the interest of the people and so at this point wetin i dey sum up today be say nigerians make we dey wise on how we want our own democracy to be not be how they choose to construct am to be that is one two the very indigenous people today. for uh, the, the, the indigenous people from the north the south the east and the west mm. because this one now e no dey particular to one region. no be one region almost everywhere we go now wetin i dey try beg us today be say make everybody open eye if you don want to be enemy of your own self how do you be an enemy if you vote for person and you start complaining later you are an enemy of yourself exactly. which is worse than you having an e, e, external enemy mm. so if you want to vote vote for who does not even have the resources to finance his own vote, his own election. However, there are still some chameleons when not get the resources, when they get there, they will come once past who even get the resources from. Oh. Mm-hmm. They are praying say that Nigerians should be able to raise should be able to know say okay see where for they come like the statement wey jonathan make one time he said i remember when i was going to school i had no shoe but i i grew up to a point where i want to build a nigeria where he tried from Potuskum to Kalanamuda. Those were his particular his particular words. He tried from from Potuskum to Kalanamuda. He tried from Lagos to, to Yanogua, and he tried from Akwa Ibom or Cross River to Kogi to be able to walk freely, go to school, and come out and be and be reasonable and be a reasonable Nigerian. You say now the kind of the country when you desire to hand over to anybody be that and I want to stay. That was why he used that language. Even though I'm not saying he's a perfect man, he used one language I still care for him. My political desire does not does not want the blood of any Nigeria. And so when anybody seek blood because they want it's oh. totally responsibility for you. It's not actually there for you. Hmm. Because the man when he really want to do service, you know, if I want to serve now, at the occasion I want to serve. I want to serve drinks for people. And mm. the owner of the location says, Stop, I don't want you to touch my bottle. Will I be strong to say if you don't allow me, nobody will serve this drink? Mm-mm. The moment I'm saying that is because I have somebody I want to pass the drinks for. Abi o. I want to pass the drinks for. So, you know, wetin I wan tell the indigenous people of Nigeria be this today. So maybe when my oga give me permission again, I can come back to add more to it. Una thank you very much. Okay, una still dey lis ten to us on Informe Radio this morning and uh, we dey talk about the National Assembly. Yes, after we don hear the Honourable. Uh, uh, tuma nje of uh, ghana uh, gambia national assembly wey dey represent uh, um, the south south after her outcry the pain wey she feel when she see the money wey dem put for salaries for themselves and then the fat uh, one wey dem put for uh, eh, honourable speaker The woman say her conscience no go let her stay say she bin no wan come for dat eh, one o oh, eh, for the that session o oh, but she get to come and she speak and history go put am ever say that woman speak out against a wrong you wey dey there dey listen you dey office where things dey go wrong wey dey affect your brothers your sisters your mothers your fathers your grandfathers your grandmothers because even the money wey they suppose use take pay our eh, fathers and eh, grandfathers and grandmothers eh, pension they go eat am join you no go give them their money you go hold on to am is that no wickedness in high places you go see you go see old men and women for streets some dey faint because because you want make They come They want their money you no wan give them dem go faint for your head and you are okay because you are dining with uh, deve abi mm. Mm. this na time yes. for the indigenous nigerians and the, the the indigenous africans not just nigeria now now we dey even challenge other african nations go and check wetin una uh, parliament dey do wetin una house of reps and house of representatives wetin dem dey do go and check and make we take a stand my advice to everybody wey dey listen every indigenous nigeria from the north the south the east and the west today be say no collect shishi from any politician now this politics wey uh, this uh, uh, coming election no collect shishi from anybody if na your enemy you wan vote for no wahala go vote for am because the shishi go tie you to am if you no collect you still partake you go fit still partake o oh, but e no go dey as grievous as when you collect that shishi from them. e dey tie you e go enslave you but if your conscience clear say mm, na this man i wan vote for even when you dey see the all the skosko wey dey around am or na this woman because women even dey too say na this woman i wan vote for with all dis koso no wahala go ahead but say dey influence your voting with money i dey advise una no collect shishi from anybody and this coming election we need na a new ball game na e suppose be right now if the indigenous nigerians can take a stand every person wey don first do dis work wey don first dey dat office before wey dey seek re-election bring your report card make everybody go go their constituency eh, eh, make dem go their constituency go check the project we get engineers we get eh, qs we get oga um, spaceship those ones uh, people wey dey check uh, business to know the quantity the quantity and the quality wetin dem dey call them, e get name wey dem dey call them. you you go fit you go fit know the the amount or the cost of a particular project wey dem do aud aud aud uh, no e get e get name not just auditors okay auditors go mm. check the books Eh? Yes. Uh -huh. So we go know how much. We already know now, say hundred million for constituency project. So we go check. Bring the record. Bring all of them wey say they wan go for that position. Bring them. Make we verify the projects. The one wey just dey go there now, e don first get one position for somewhere else. We go still check im record. Eh, whether the person say go and die. <laughs> whether the person chop uh, water storm money eh, and then the person dey go for uh, another project im to cover wetin dey do immunity impunity this thing enough is enough we say no to that then we go do needs assessment e get wetin dem dey call needs assessment wetin we require for our communities na wetin we the people of those communities go say okay na with one voice this is the time for us to stand in unity with one voice we go say okay this na wetin we need eh so we go come say okay this person we wan commission you to go there but we go dey monitor am we already know the money wey dey come even if you wan if you say you e no wan bring in uh, allowance come no wahala but the money wey dey meant and then e must represent say anything national wey suppose come to us as a people of a particular community must come to us to that community enough is enough my brother i know say you get so so much. abeg before my brother go add mouth join this matter mm. make i quickly give one small information mm. see the way i dey talk say people dey encourage wrongs knowing too well say the person wey dem dey fight for e no first be person wey we deserve am. Mm. yesterday one man for kano state dem don sen ten ce am to two years imprisonment as e take hold three hundred and sixty-seven permanent voters card ahead of election wey never come now wen dey the man keep dem and wen dem come finally ar arrest am for uh, gabas sawa local government of kano state the judge na yesterday dey pass im sen ten ce to twenty uh, eh, to two years imprisonment when because uh, eh, section twenty-two a of uh, electoral act twenty twenty-two na the guy go against for having more than one permanent voter card hmm. dey sen ten ced yesterday to two years imprisonment you see why i dey talk am just na concerning that matter abeg i just make i add and join the kind wrong things wey many of us dey put, put our hands. okay. Uh, madam kekwa be like say you wan talk something okay no uh, sir isaac mary you still dey there. Uh, yeah. okay <laughs> you you get more to add. I, I, I don't know which direction because most of the thing don dey heated now so mm. if, if I don't know the direction wey I go speak because you know I be wan really still speak some more that uh, uh, that report wey about president but go on, go on, go oh. on, no, go on, go on, no. You know, um, maybe if I get you little to talk concerning the National Assembly matter. I said go on. You uh, get you get the uh, opportunity, you get the right, no worry. Now me uh, uh, right now now me own knife and uh, yam i don't give you the portion where i won't give you inside no but i know if you you know say i if you give you all the yam sir, i must see old <laughs> some back <laughs> Now the one where i wan give you i go give you. Yes, but um, you know, we get lawmakers with this. Uh, many of the people they, they, are paid for doing nothing. Uh, nah, the eyes are big, the knees are big, some they sleep inside. They no get work in a sleep, they, they sleep. I first talk on now. <laughs> yeah, talk you say some. You talk up. Yes. So, and then get some ways to the day, even when they get prison, they pay, they, they pay them for inside there. And uh, one of the reports where Madam Sibiku even check, which I check for, we hear to speak on behalf of Representative Honorable Kenny Bajambia Mela. That two, times today, nine, nine names they come up. Say one month ago, he called, he called, uh, he called the uh, revenue, he called out revenue mobilization allocation, he called out mm. revenue mobilization allocation on fiscal commission, that one, eh, RMAFC. Mm. Make them consider enlightening Nigerians, you know, about the distinction between salaries and allowances of, of legislation. Because, you know, or, you know, and Sylvia Ogademokai kind Mataku just for this matter. Mm. So it's not a cultural distinction. What is being quarrel is a controversy over the pay of lawmakers. So they make a public debate on the irregular all the time. And the reason why they should be able to be like that now because of say dis thing dem dey lump and dey lump salary and allowances of lawmakers together because oga dey separate i come still bring dem finally together make we see how e dey how e dey be then e dey vex for the matter so to tell you say make una dey separate constituency projects allowances salaries you know and then the part wey be say we take why to enter the matter na the ones wey be say presidency which oga dey pointed out about envelope wey presidency dey give people wey dey see dey make dem sponsor particular bills. Mm. Yeah, so house don as you take uh, analyse am house don carry am go get reading way back concerning this nsip mm. uh, legalization so i bin dey read out to us make we see even how much the thing dey go how much we dey pay and i talk say for the ones wey dem say dey graduate dem dey pay dem thirty thousand naira and the ones wey dey be non graduate component na ten thousand naira and graduate na for one year you see dem put their own non graduate na for nine months their payment suppose to run now yes yes, for the matter. So as when I remember saying I begin a break breakdown, see when uh, uh, when uh, empower to start, when the social investment programs to start, hmm. they began they began they began first they commissioned five hundred thousand people, or rather mm-hmm. know five hundred thousand people for 2016. Now, if president inaugurated 7,000 for 2015 and as at uh, 2020 December, the court talks say the the court say it don't increase up to one million. Then the question is, in the breakdown, I take the 500,000 people. I think ghost uh, uh, inaugurals day inside. It's 500,000 people, batch A, for 2016 gave us 200,000 young Nigerians. Mm. B, that batch 8, 2016, and each of 500,000 would take inaugurator. Mm. March, could be 20, uh, uh, 20, uh, we call be uh, uh, batch A, how many they record that 200,000? All this batch, all this batch when you they call so. Are you saying uh, that the first batch still dey on payment when they inaugurate second batch. Enough support. yes no no you no suppose yes those ones suppose don those ones suppose don clear comot for the system before another batch because i know people wey dey actually take at a time dey stop their payment -hmm. now what wetin that uh, as you talk that dey take dey stop their payment na everybody dey do am everybody na dey do see wetin report see wetin report from uh, wey premium times do the analysis. The people that were confident collect budget for this matter, two hundred thousand for, which will be for batch A. Okay, this is 250. When president inaugurate hundred thousand people day on paper. And yet, for. two hundred thousand. so so wetin come happen wetin come happen to the three hundred thousand. the three hundred people okay that na question for my grandfather and his sister. <laughs> this one yes and your ancestors so <laughs> yeah my ancestors now for batch b o oh, batch b wey start for twenty eighteen hmm. wey start for twenty eighteen na thirty thousand as at that time wey uh, eh, eh, eh, vice president who dey run when council vice president dey run the matter when the thing come to be thirty thousand people now for twenty twenty june twenty twenty the both batches dey come dis engage dem no be say dem try disengage the first one dem come disengage the both parties were disengaged from nsip for new batches into the work for pay scheme now shey una don understand say hmm. complete this uh, complete ogbugbu here dey dey play i just bring am come out just to uh, uh, uh, tell us say even for the batches wey dem flag off for august twenty twenty one then the batch c one August 2021 by C1. Now, for the 36 states and the FCT. Now, Sadi Akode tell us, say, say the uh, NSIP achieve the number of people they come begin to gather will be about 400 and 450,000 people. Say they achieve am working with NYSC, UBEC, NPH, CDA, and National Registration Agency. So the project, to be very sincere, madam, the project, as you take talk up, are complete, complete rough play. They just use that to meet the people. And after they meet the people, they dey seek legality now so that as oga jomoto because i dey come and they, and they refer us back because we are always dey speak and we no drag our conversation come from each other we bring them together maybe they hold some for the consumption of the indigenous people of Nigeria. As Ogadi Omote talk, say concerning as this matter be, say they dey seek legality in case matter come come mm. and they go back in town. In case matter come come. Now this is yeah, yes, so, yes, so, yes, so, yes, so. Now the problem, yes. Now this program when it started, yeah. Hmm. eh? they called Dr. Silab or put her under the control of Vice President. Now, but since the commencement of Muhammadu Buhari's second tenure, that Mrs. Farouk uh, uh, uh, uh, Sadia, Umar, uh, Umar Farouk Sadia, uh, ministry, Michael in charge. Now, for the year 2020, Mrs. Farouk called, he called, uh, he called, he can tell everybody, say, see my ministry achievement too. to, everyone take note. He said, government don't ensure increase of beneficiaries in the small uh, skill empowerment program wey e dey cheap hmm. because that we no talk am. Mm. as of twenty twenty na one million people end up benefit we don comot for empower now as of twenty twenty na one million people wey dey take announce am when they take talk about registration when people take mobilize where how we how they take get the data wey they use uh, see uh, you know say you know say for this our station eh we dey eh, sabi eh. connect the dots together. yes okay. yes yes i go talk am mm. i research am i check i check how he take take get the data he say the number he say the number of children as at twenty twenty wey don benefit from homegrown school feeding program na five million remember that time when covid nineteen dey when children everybody dey house. Mm -hmm. yes. Hmm. remember say they they had they spent some few billions. I dey try put my figure to I think about six point something billion naira. Wey say dem spend take feed children as at that COVID nineteen time. Yes. Hey. Yes. Una hear it, Yes. Dem say dem take feed children as at that COVID nineteen time. Then people go dey ask me say what at what price? Although I see one report, and I don't know say we go talk go here earlier this week. Teachers were writing say association of teachers across Nigeria I got it to talk about that uh, eh, SASU or NASU, how they they call up so Association of, of Secondary School Teachers. Say no school were contacted concerning school feeding programs. Hello? We dey hear you. We dey hear. We We, are being attentive. We dey learn. Yes, I think say eh, I believe say oga Adeoma go confirm am now. Una just confirm am. Una do check check now. He said no who was contacted. Since this program starts, so they don't get record of any institution with a low school feeding program. That's, now, that's the, the, the, national homegrown school feeding program. Yes, mm. yes. So now it's now five million students at that 2020 and they don't feed. Uh, she can about over 2.8 million of households wey comprise 13.5 million individuals. They are readily eligible to benefit from the recently increased 3.2 million households for the national social register una no see the get national social register. na there you know say i i, I say i say uh, we sabi connect the dots well well for here because yes. even, even as we dey here right now na i dey see data protection will e, will enable nigeria secure ownership of its data na oga patamina im dey talk am so una dey say anytime wey di government whether na local state or federal government dey ask for una data na wetin dem dey use di data be dis hmm. dem go use una name take collect put am for their own pocket ọ̀gá àti ẹni talking to your mode ọ̀gá àti ẹni talking to your mode he tell us on monday say say person dey go do project do project they call dey back go dey drag you back hmm. of industry go dey drag you drag hmm. of africa go dey drag you say eh, you go collect the loan ah, you dey wonder how. na true this thing wey you dey talk na true. yes na true. Na, because some people yes. go tell me say dem go dey receive some kind funny message for their phone say the the loan wey dem take make dem come pay uh, beneficiary this one and meanwhile e no even know anything e no go any office nobody give am anything all these things dey happen. okay. e dey happen um, now madam no vex o now national social so we get something like national social register i come really check check say na na na ncc as you call patami just now mm -hmm. ncc and bdn from NIB, that Nigeria Interbanking uh, uh, something, something. I don't, have it know that NIB uh, DSS. You know, just coming from from my head. when I can bank this thing ask this bank this for information from this bank. Uh, they go drum, drum, and then start this BVN. So now that BVN, NCC, uh, NCC, now they supply this information as Madam mm. talks to. Because we don't check them, then she talks to. So I, I, I make a because about about more than more than fifteen point five million individuals we don't capture this on this mm. and ah, we know 15.5 million people so hmm. far and they don't register Sorry, that. on our behalf on our behalf on their behalf my brother uh, see am ah, make we make see am ah, make we just talk true all of us we get conscience if true true government do wetin dey all this thing wey paper carry so the thing na reality we go talk say employment no dey for this country we go dey shout say una una una employment e dey suffer go dey the way e take dey now no they just dey talk dey empower this dem do this dem do that people majority wey be say dem don graduate over the years dem no get anything like this wey dem dey talk so many of dem dey frustrated many dey manage dey do small small business even the small business wey dem manage open some of dem tax don drive dem enter house double taxation wey dem dey go dey take knock people uh, uh, uh, shop to shop dey frustrate their effort by the time you pay today you pay tomorrow five group come meet you for one small shop when you dey manage before you know your money wey you take start the market e don go if dem actually do things like this na we dey shout say suffer dey see the number wey dem dey quote figure wey dem dey mention for us if actually these things happen my brother make we talk true we no go talk say this government no try we no go talk say this suffer the suffer wey wey dey now no go dey the way e take dey because people say go dey smile say yes this na wetin government do this na wetin government do but nothing like that all of them na just paper work paper work. Mm. my people una dey lis ten to us on informe radio this morning and this na business and lifestyle program special na so i go call am abi una agree say this one na special because because as e dey hot oga adeomo eh, sir isaac mary and madam ikekwa you know say we sabi connect the dots well well when i dey do check check i come dey wonder i say why um, our brothers and our sister stations no dey talk all these things come out mm. why we no dey hear all these messages no no dey laugh do one pay fine. Uh, yeah, uh, hmm. wait una oh, wan answer. I <laughs> eh, eh, eh, just want to talk one thing. Oga John, I don't make sense. I just want to talk one thing. Why they go talk am when person carry long stick, NBC carry long stick? Wetin China talk the other day? Wetin uh, Raper talk the other day? Why they give them, they give them, they, give them this thing, five million naira, make they go pay kesho kumware it is here hmm. make uh, eh, dss no come pick any other style so they dey pick no be say they take go daily gazette eh, na the eh, the people gazette the other day for abuja just because of one report because of the try to dey follow uh, premium price number to but they investigate matter wey people no even know then when they pick some to say there some some don still miss the now as we dey talk right now i i uh, igp igp some general police for contempt of court, they don't jail her for three years. Three months. He go Three months, sorry, three mm, months. Mm, he yes. go go. Eh, this guy go. Yeah, here you go go. Exactly. Now come give us technicality because every average senior officer for Nigerian uh, for, for Nigerian police, at least most of them, they be lawyers. So mm. they know the law. DSS, they will also give a sentence wetin be their skill na na the na the uh, uh, uh, dss oga office na dem send things wey dey dey mind say because no dey dey sick as i dey tell you the matter fit start even though e come come reach you side na dss office help. even the efcc efcc wey dey wey dey sen ten ce wetin happen to that one e come out. na efcc na efcc i dey talk sorry okay. no be dss. Uh-huh. Uh -huh. uh, efcc na efcc office na him be convict ex convict no be him Now, so they go sit up for this one. So people they fear because they will always use police officers. They go arrest the people, so they, they fear it. They go to people this matter now. So which means which, which means the the uh, the good where internet, social media give na be this one say we fit bring out this kind of information for people to dey aware of. Eh? at least. Uh, eh, yes but it it it take my mind back to the social media the proposed social media bill for nigeria e take my mind all this as as these things dey unfold e take me my mind back to say okay this na the reason why dem be wan push say uh, make information no dey come out for social media dem wan dey call am hate speech and all that e come carry me go do check check on am and uh, my check check show say na deliberate attempt to keep the masses closed mouthed despite the irregularities the irregularities they may experience in government it means we have got no right to highlight inequalities and corruption in government merely based on observation or experiences na wetin we dey x-ray right now be this they simply want the masses to think twice before hmm. speaking against the authorities uh, and if you speak ill of the authorities you have to have you have to have valid proof and swear an affidavit in court first which takes time skills and money when i dey do check check try to connect all these things together na i waka go meet this one say okay so why dem no want make people get access or get the ability and capability to share this kind information on social media na say make we shut our mouth i i make i give una opportunity make i make i let let me just um, make you land my people with permission make i put make mouth for this matter mm. uh, you not you not dey you not dey chook mouth again now see see the power of words and explanation of words by the uh, time yesterday wait yesterday no, your, e don e don already enter your mind <laughs> na wetin na how dem take dey program and and the program people be that one you get na mindset exactly by the time i talk about say when we say chook mouth say the kind picture wey i dey see when i voice am out now you no wan use that word chook mouth again <laughs> na that i wan <laughs> continue so anytime you hear that word chook mouth na na that picture wey i bring come out na na im dey your mind go on. even though i no dey inside there i no really dey see the picture for there i see you make me cry. chook mouth chook mouth. my people when you really look at you ask one question just now and um, first thing e good make we understand say the normal terrestrial radio stations no go fit carry issues like dis deliberate dem unexposed things to this level because of one they dey completely regulated and monitored one thing when nbc dey do nbc dey do daily recording of all your transmissions then they have inspection that does when they do analysis and mistake and where you talk about government. And when you are discussing government or a government um, um, officer, official, you they be very keen to listen to the terms when you use. And by the time anyone goof, you find out they, according to their own explanation of goof, mm. they will uh, they go pick him as an offense against the station. So find them and at the same time shut them down and threaten a license seizure. oga adeomo when dem teach us dis thing that time wey we go garri school for dis work wetin dem teach us. <laughs> yes dem say you suppose first of all news na wetin person no wan make you talk. Mm-hmm. and at the same time you suppose dey use am dey set agenda but remember when we talk about the powers that controls the world one area is because they know the power of media, either print or, or electronic media, that they always try to make sure they control them so that people will no longer listen or hear the truth. Mm. Because it will leave them with no option than to take decisions that will not serve their interest. Mm. Not forget that mm. matter. So hmm. they need to control them. Take example from the time when Lai Mohammed come as Minister for Information lai mohammed no just sit down get that position when ac work for am the name wey you dey you don know the name you when ac ac that later move to acn after the the movement of of eh, bola ahmed tinubu from ad go from ac and then from there to acn uh-huh. He now the the thing the spread from state to state lai mohammed and his lawyer they take him in the, he, he can't be like a spokesperson in the West. Fortunately, as he spread to South, especially Edo, during the time when Adams Oshomole had a court case on the election matter, Lai Mohammed do a lot of visitation to court and he was because he constantly dey speak to the media. They can't, they can't pick him as somebody when e will fit help them navigate the minds of people and the thing when they do that period they gain grand, and a lot of propaganda get involved when uh, the g5 become when the g7 when it has become the g5 mm. all, all decap into the, the merger of ac and other political parties to become now, APC. Guy, yeah, to become APC. The guy do one very powerful work then, which was constant press conference. He constantly dey organize am. There was much money and he dey make it, own and he dey try to talk to media then. Na him make am go get this position as the minister for information. Now when he come because he know the effect of that thing then he quickly make a lot of regulations because the guy see make we no lie to each other till tomorrow if you don meet that guy one on one you know say na very smart guy you see very very smart person because me don see am one on one like this for appeal court and i i know why i talk say na smart man now um, lai mohammed know say the damage that was done to jonathan government na through the same media. Mm-hmm. yes yes yes and because of that he knew too well say so even why they dey come the same knife wey dem wan take slice their government na media so wetin he do he quickly control. put so many things in place, place to control. First of all, he, he met with the man when they in charge of NBC, when they directly monitored by his own ministry. And then he come make sure say they put up a lot of things when Gopi they regulate, waiting they let people speak on air, waiting they let people know. You know, even news, they make sure they will tell you drop it. You can imagine mm, if to mm, block mm. it. I remember that, that year. Mm. Yes. So yeah. it could become a, a distance. So that is why today, because SL radio stations and uh, TV stations, now business actually it e be. However, run by. Take notes. so, take notes say na them. Them. Them. Na dem get the license. Na dem get license. Yes. So is within them, if you dey on opposition you go dey they go focus more on you on your radio station hmm. so e come get to that point of say you no go fit then at least i want to show you one example remember when Yar'Adua was having health challenges with his heart issue. Yes. He, he go Obudukato Ranch. He say, I want, he, he let Ado already go with and say to sign so that he can hand over to Jonathan mm. and he will still be alive. Perhaps the man for still the house now. Mm what happened? Immediately, Channel Television broke it. It never reached ten minutes as they broke am. He tear the letter in Obodo Cathedral because the man went there with the letter wan go give am sign. Come vex say, wetin dem never sign na dey dey break because as a breaking news. They arrested the channel the channel um, reporter there directly in Obodo Cathedral and then because he send the message to Lagos. Mm. And so they lock up the Lagos station, Abuja station and all of them. They lock them up. Na make Yar'Adua no resign till the day he died. Hmm. Now, the same thing it is today. You see, the young guy, when he reports say, after this guy don't touch, after this woman don't touch money, now he don't fast pass as he first be before when he do, he dey, when he rear cow. You can imagine now, DSS don't arrest him, and they don't dey that they take am to court. With which law? they will see them, they will fabricate something that has to do with nothing mm. to just charge uh, the court. Now, wetin make me dey talk all these things you can imagine the regulation that is why patami was looking for how to budget four billion naira to monitor whatsapp alone. Mm. so all these things they know say na it be the knife to take slice since they don't want media to set agenda may they need to quickly stay on top of the situation like police will always tell you even though they are on the bottom of the situation. so, on top of the situation. <laughs> so they are always take time o. Oh. make they take that to oppress suppress and, and depress, depress the media mm. so that make media no fit bring that to the people wetin the people need to hear. Like some of all these things wey we review today. Let me just be very sincere. If we come back to villages and towns and rural areas to ask about their House of Rep member, how much you know say when your when your House of Rep member office constituency office dey, you no even know say they suppose get office where they go report. Mm. Go, they don't know how many people really know because they know say ignorance na be one major thing they take advantage and it of is, it. is not an excuse it's not an excuse. ignorance is not an excuse. ma it's not an excuse. yesterday you use uh, the the five wise and uh, five foolish and a voice as an example. Yes. so therefore yes. with with the with the awaken the people right now we know say something dey inside yes. each and every one of us where they make us know say something not dey right something not dey right so you need somebody to wake you up the indigenous nigerians wake up e bless a bless music like that abi wake up yeah. wake up. <laughs> yes, yes, yes, yes, yes, Okay, but, uh, so wrap round ma, up and waka comot. Now waka comot. Talk to the indigenous people of Nigeria. I wan let I wan let us know now say to the indigenous people wetin me and you owe each other na for us to locally we have a local way to pass information. Mm. However, the indigenous people as well I see a virus. I am sorry to use that language. I dey see one virus the virus na the virus of cassandra syndrome where no dey make people hmm. believe i come now tell you say i i dey somewhere yesterday i dey discuss about something and the person say i can't imagine how person go fit tell me say tinubu no go win this election hmm. i say no oga still think and whatever and the guy say well make we no just dey disturb ourselves He don win already i say well you see now you are complaining say things too cost you want to repeat the same mistake that make the thing to be expensive this old man Mm. so when you dey tell the person say you you want to become an enemy of yourself now the guy go tell you say what are you trying to say he no even know the meaning of what you say. so mm. it is getting to that point where we need to pray like as we dey pray since say mm. anywhere we go make god be the one wey dey empower our tongue to help convince the mind of these people to open their eyes beyond the spread that had been cast on them. Mm. That is one. Then to the indigenous people, by yourself, go look for truth. Mm. Because if you choose a man that is hungry, no dey wait say somebody go come look for food come serve am for where e dey. Na him dey hustle for food. Na so. And so go and hustle for truth so that you will stop being deceived. Mm. as i as, as i as i hustle and chop my water yam wey i plant myself this morning. <laughs> okay and therefore as i no as i wan waka comot i wan beg God. say when we hear we should not hide it from others. Mm. spread it tell it say it when you see something say something not be just uh, uh, change begins with me no change begins with me that when i see something i should say something. Mm -hmm. and by the time i continue like that after a period of time it will circulate like an oil spreading on top of water so that by the time it go round you will find out all the their effect. all the all their eggs wey dem don already lay inside that water you know when mosquito lay egg inside a pond and you pour engine oil on it, the eggs and the pupas they will die. Mm. That is exactly what the indigenous people need to do by spreading the truth and letting, and letting the fake, forceful, evil, baked thought when they are around the the, the country. oya waka comot ooo oh. waka comot. ndeyẹ adi maka ọma nipa ni waka comot and dey salute una well well as una take care uh, and lis ten to us today hmm. una well done and hmm. thank una well well God bless una. okay okay my people na don hear wetin my brother dem dey talk since i just dey suffer dey lis ten. you talk too now uh, eh, you wan come push no, everything no, to no, them no. now <laughs> na me go na me go say na me go remove myself from here oh. o. the truth be say eh <laughs> say um, eh, dem say na wetin person comot eye na im mate do pass am for all the talk wey we don talk since true true make we no comot eye for any of all this matter wey we dey talk make we take am take run make all of us run with this matter because as i talk by this time next year hmm. by this time next year we go dey see new nigeria hmm. and e go happen oh. whether they like it or not we go reach there because no matter how long wey we don dey inside this wahala o oh, as people of israel take dey the day wey god send deliverer na that day na the suffering end na so e go be for us my name na sandra ikekwa salutu. okay spaceship sharp sharp dem don dey eh, give give uh, silent sign. okay uh, as dem don dey do wetin dem dey do so try indigenous people make una no join people dey dey shout say baba no matter wetin dem don do because wetin oga dey more talk just now e just show me say many don dey fall for that thing Mm. But I just pray, you know, they may they no catch that syndrome. Because when they catch that syndrome, whether na cassava or na Cassandra, mm. and I say about syndrome now this year. <laughs> so make them be careful. They don't go chop at Badu mm. and cassava mm-hmm. for this next for the next four years. I'll be Isaac very little And a little update on that young man who Gabi Amok to refer to when President uh, do so. People people protest don't they happen. Mm. National Institution of Justice big threaten they don give. Um, threaten wetin those ones wey go dey apologize to the woman abeg waka comot but i i only know say eh, protest dey over di arrest just waka comot because i dey vex for nance. okay okay madam uh, uh, you know say. Eh, waka comot eh, o. Oh. i dey comot madam so no vex ma i dey comot <laughs> first wey carry phone go call im family prepare the policeman wey give am the phone the boy phone make a call give this information to the finder. Hmm. Hmm. Oh, all right. Um, the, the only one way I go talk now be say the information owner here and use na be the power owner get to take comot for the situation wey una find una selves now and even the one wey dey prepared dey wait ahead of una for the future. My name na Olayemi and the st uh, station again na Inform Me Radio International, the number one online radio station i salute